Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi shortwave kuri metero makumyabiri na gatanu, metero mirongo itatu na rimwe na metero mirongo ine na rimwe. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mutwumvira kuri FM mirongo inani n'umunani ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora. Mu Rwanda turi kuri FM mirongo inani n'umunani ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose no kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'Amerika. Inaha i Washington DC ni Eugenia Mukankusi basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. N'ibiganiro tubategurira tukanabibagezaho duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya korona uretse iki cyorezo mu nkambi za nduta na mutenderi mu gihugu cya tanzania impunzi z'abarundi zinahangayikishijwe no kuba zifashwe nabi ku birebana n'ibiribwa mu gihe leta y'iki gihugu ifatanije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr bikomeje gahunda yo gucyuriza impunzi nubwo hari bamwe bavuga ko icyatumye bahunga ntawe cyagiye twahawe ubugari ubwo bugari ndakubwije ukuri nawe waheretse ingurube ntiyobojya ubugari bunuka burura kubi buza kubishikana muhira nta n'umwe yigeze amera ubwo bugari tugitse none ko bahora baduha ubugari butomoye ubu byahindutse gute kubaza bose ati nuko nyene ntawurya abo ni bamwe muri izo mpunzi z'abarundi baba mu gihugu cya tanzania mu burundi ibikorwa by'amatora y'umwaka wa bibiri na makumyabiri birimo kugenda bigera ku musozo nyuma yo gutsindira intebe nyinshi z'abasenateri umugambwe cndd fdd uri ku butegetsi urasa n'uwihariye inzego nshya z'amakomine mu rwanda ho abajyanama b'ubuzima bagiye kwifashishwa mu rugamba rwo kurwanya covid 19 izo nkuru ku buryo burambuye hamwe n'izivugwa hirya no hino ku isi ndetse n'amakuru ya siporo n'imikino twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure ya radiyo yanyu reka rero duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na aloyizi bigirimana aloyizi baramutse neza mwaramutse jeni n'abaduteze amatwi umukongomani aherutse gutahukana agashimwe kitiriwe nobel deni mukwege yavuze kuri uyu wamungu ko adashyigikiye ubwicanyi bubera mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo yifatanije n'abandi mu gutera ibyatsi ubwicanyi bwegekwa ku barwanyi bo mu bwoko bw'abanyamurenge abasivile bo mu karere ka kipupu mu misozi ya fizi baragabwe ko igitero ku itariki ya cumi na zitandatu z'uku kwezi kw'indwi hafa abantu bari hagati ya cumi n'umunani n'amajana abiri na mirongo ibiri abashakashatsi bakurikirana iby'umutekano mu ntara ya kivu bavuze ko ubwo bwicanyi bwahitanye abantu cumi n'umunani mu gihe abashingamateka batowe muri iyo ntara bemeza ko hishwe abanyagihugu amajana abiri na mirongo ibiri inteko za onu zibungabunga amahoro n'umutekano monisco zimenyesha ko zatanguye amatohoza kuri ubwo bwicanyi bwagirizwa imihari itatu y'abarwanyi bo mu bwoko bw'abanyamurenge abategetsi b'ishyirahamwe mpuzamakungu oni batangaje ko abantu barenga mirongo itandatu bishwe abandi mirongo itandatu nyene barakomereka mu bwicanyi bwabereye muri sudani mu ntara ya darfur y'uburaruko igisata ca onu kijejwe imfashanyo ocha cyavuze ko abantu bitwaje inkoho bangana hafi amajana atanu bateye igisagara cya masiteri mu buraruko bwa beida muri sudani ku muhingamo wo ku munsi wa gatandatu oni yavuze ko bateye mu mihana ibamwo ubwoko bw'abamasalit barasahura abanyagihugu bongera baturira amazu yabo hamwe n'isoko baremeramwo abo bamasalit bavuze ko batazofuba ababo kugeza leta igize icyo ikora umushikiranganji wa mbere wa sudani yavuze kuri uwimana ko igihugu ciwe kigiye kurungika inteko zijejwe umutekano mu ntara ya darfur gukingira abanyagihugu francois bozize yakuwe ku butegetsi bwa centre africa kuwa gatandatu yatangaje ko azokwiyamamariza amatora yo mu kwezi kw'icumi na kabiri naho yafatiwe ibihano na onu hakaba hari na manda yo kumufata ku vyaha vyo guhohotera ikiremwa muntu perezida tuwadera yatowe mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu yitezwe ko azokwiyamamariza manda ya kabiri mu matora yimirije ariko ntaravyemeza igice ca mbere c'amatora gitegekanijwe ku itariki ya mirongo ibiri n'indwi y'ukwezi kwa cumi na kabiri abatalibani baragirije abajejwe umutekano ba afghanistani kuri uwimana gusubira gufata abarwanyi babo barekuwe mu masezerano yo guhanahana imbohe kimwe mu bisabwa kugira ibiganiro nyezina bitangure Javid Faisal umuvugizi w'akanama kajejwe umutekano muri Afghanistan yavuze ko ibi vyagiriji ari binyoma avuga ko ari amayeri y'abatalibani yo kudindiza itangurwa ry'ibiganiro mu masezerano leta z'ubumwe za amerika yumvikanye ko n'abatalibani leta ya afghanistani isabwa kurekura imbohe ibihumbi bitanu z'abatalibani mu gihe abatalibani nabo basabwa kurekura abasirikare ba leta igihumbi bafashe imbohe mu migwano hano muri leta z'ubumwe za amerika abakoze imyiyerekano isaba ubutungane budashingiye ku moko barihereje amabarabara mu bisagara bitandukanye ku munsi wa gatandatu iyo myiyerekano yabayemwo gutana mu mitwe n'abapolisi igisagara ca siaro muri leta ya washington igipolisi carakoresheje ivyuka bikoroza amosozi mu gushwiragiza abari mu myiyerekano bahagarika abantu mirongo ine na batanu
aloyizi urakoze kutugezaho aya makuru amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu rwanda leta y'u rwanda iritegura kwifashisha abajyanama b'ubuzima mu rugamba rwo kurwanya covid 19 ibi bivuzwe nyuma y'uko abayobozi banyuranye batangaje ko iki cyorezo gishobora kuzatinda bityo ko hakenewe izindi ngamba zo guhangana nacyo mugenzi wacu asumuta akaba yuri i kigali mu rwanda afite inkuru irambuye leta isobanura ko nyuma y'uko abajyanama b'ubuzima bagaragaje uruhare rukomeye mu gufasha urwego rw'ubuzima harimo guhangana n'indwara ya malariya gufasha abagore kuringaniza imbyaro kuvura abana bato ubu noneho bashobora kuzifashishwa mu minsi iri imbere mu bikorwa byo guhangana n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda dr nsanzimana sabin umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc ku icyorezo tubona ko kizatinda tuzabana nacyo igihe kirekire turategura uburyo cyajya kivurirwa no ku nzego zindi zitari ngombwa ko abantu bose bavurirwa ahantu hamwe ndetse n'abatarwaye cyane abadafite n'ikimenyetso na kimwe bakaba babasha kuvurirwa no ku rwego rw'imidugudu ndetse no ku rwego abajyanama b'ubuzima n'ubundi basanzwe babikora ku ndwara zisumbuyeho turi kubitegura abantu barwaye kuko akaba aribo bazajya bashyirwa ahantu havurirwa ariko abadafite ibimenyetso abatarembye n'ubundi ubona icyo tumukeneye hari uko yaguma aho ari nta bandi bantu yanduje nta bandi bantu akwirakwijemo ubwo burwayi iyo niyo nzira turi kwerekezamo mu buryo bwihuse mu minsi iri imbere umuyobozi wa rbc yasobanuye ko nyuma yo kubona ko icyorezo cya covid cumi n'icyenda gishobora kuzamara igihe kirekire hari gahunda irambye yo kureba uburyo cyavurirwa ku nzego zitandukanye harimo n'urw'abajyanama b'ubuzima muri iyi gahunda yavuze ko basanze abajyanama b'ubuzima bashobora kuzajya bita ku bantu batararemba kandi bakaba bizera ko iyi gahunda izatungana nk'uko babashije guhashya malariya abajyanama b'ubuzima uyu munsi tuvugana barapima indwara nka malariya bagapima umuriro bagatanga ibinini ndetse hari n'aho batera urushinge rero covid yo abenshi mu banahura nayo nta nubwo bakenera ibyo byose biba ari ukugira ngo gusa ngo ntiyumve ko ari bugume mu rugo nagera ikimenyetso akeneye kujya kuvurwa bya nyakuri abe yajyanwa abajyanama b'ubuzima ubundi nabo tubabara nk'abaganga bacu kandi nubwo bafite izindi ndwara bahanganye nazo ariko turatekereza yuko uruhare rwabo mu kurwanya covid kuko bari hose ndetse begereye n'imidugudu mu baturage aho abantu bari kandi abantu barabizera n'ibyo bakora rwose ni byiza hafi mirongo irindwi ku ijana y'abantu barwara malariya mu rwanda bavurwa n'abajyanama b'ubuzima yaba abajya ku mavuriro ni abantu mirongo itatu kugera kuri mirongo ine ku ijana gusa ni ikintu rero cyatugaragarije yuko n'izindi ndwara bashobora kuzivura kandi ubahaye ibikenewe ukababwira ibisabwa bitagoye cyane bazabikora ubona ko kurwanya iki cyorezo ntabwo ari urwego rw'ubuzima gusa ni ubufatanye bw'abantu benshi dr nsanzimana yongeyeho ko abajyanama b'ubuzima bazagira uruhare mu kwita ku bamaze gusuzumwa na rbc ndetse nabo bakazageza ku rwego rwo gusuzuma ariko byose bikirimo gutegurwa neza uburyo bizakorwa bamaze guhabwa ibikoresho n'amahugurwa ahagije abajyanama b'ubuzima bazifashishwa bavuganye n'ijwi rya amerika bemeza ko badatewe ubwoba n'aka kazi kuko n'ubundi bari basanzwe bamenyereye kwita ku barwayi uyu akorera mu karere ka rwamagana mu murenge wa musha ni madamu wa nyirigira domitire ibyo twahanganye nabyo ni byinshi bangize ubuzima bw'ababyeyi kandi muzi impfu zabaga mu babyeyi n'impinja babyara ubwo icyo kintu nyine bamaze kudushyiraho twarakirwanyije ku buryo nta mubyeyi ukibyarira mu rugo nta mubyeyi ugipfira mu rugo abyara mu kuduhugura kwacu n'ibikoresho bazaba baduhaye n'ubundi natwe tuzabyitabira kuko ni intego twiyemeje yo gukorera abaturarwanda bacu igihe cyose tuzaba twahuguwe ntabwo batujya tugira kuko wese nanjye n'abashinzwe ubuzima bw'ababyeyi hari abashinzwe ubuzima bavura n'ubundi abana bato n'abantu bakuru malariya n'imifunga n'iki kugeza ubu mu rwanda habarirwa abajyanama b'ubuzima basaga ibihumbi mirongo itandatu bari mu gihugu hose asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumuta kaboyi mu burundi ibikorwa by'amatora by'uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri birimo kugenda bigera ku musozo nyuma yo gutsindira imyanya myinshi y'abasenateri umugambwe cndd-fdd uri ku butegetsi usa n'uwihariye inzego nshya z'amakomine mu gihe cnr ya agaton rwasa ikomeza gutakaza imyanya mu buryo bugaragara inkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika n'abanywanyi bayo mu burundi tuyigezweho na desire hatungimana ari i kigali mu rwanda kuri uno wa gatanu mu makomine yose yagize igihugu cy'u burundi harabaye igikorwa cyo gushyiraho inzego zishasha zigiye kurongora amakomine abatowe mu nama mpanuzwajambo z'amakomine nibo baje hamwe bagatorwamwo abagize ibiro bya komine uhereye kuri musitanteri umukuru w'inama mpanuzwajambo ya komine n'ikegera ciwe umugambwe uri ku butegetsi cnddfdd usa n'uwihariye ibibanza nka vyose mu burongozi bw'amakomine nk'uko abitanga mu guhamakuru ijwi rya amerika babimenyesha ayo makuru avuga ko umugambwe senel waronse ikibanza cya kabiri mu matora y'umukuru w'igihugu ay'abashingamateka n'ay'abajenama ba komine wakomeje gutakaza ibibanza bimwe bikomeye mu nzego z'amakomine gwasagaton arongoye umugambwe senel ubwiwe yararushijwe ubwo yariko aritoza mu kibanza cyo kurongora inama mpanuzwajambo ya komine kiremba avukamwo mu ntara ya ngozi ni ikihe cigwa umuntu yokora mu matora aba hagati y'abajenama b'amakomine biboneka ko ayo matora aba hagati y'abajenama b'amakomine atandukanye cyane n'ay'abanyagihugu bose amakuru ashikirijwe irya amerika aciye ku bakunzi bayo yerekana ko hari amakomine amwamwe umugambwe seneri waronsemwo amajwi menshi asumba ya cnddfdd ariko hagatogwa umusitanteri aturuka mu mugambwe uri ku butegetsi ivyo biribonekeza mu makomine agize igisagara ca bujumbura aho inama mpanuzwajambo zigwiriyemwo abaseneri harayi hatowe ba musitanteri baturuka mu mugambwe cnddfdd ndetse zikaba ziherutse kwemeza abakenguzamateka baturuka muri uwo mugambwe nyene ivyo birabonekera kandi mu makomine y'intara zo hagati mu gihugu nko muri komine ntega y'intara ya kirundo senel ntiyatsinze ariko irafise abajenama bakomine batari bake mu gihe hagiye haribonekeza indyane hagati y'urwaruka rwa sene na cnddfdd mu bihe vy'amatora ibintu vyafashe iyindi sura hageze gutora umusitanteri mushasha amakuru ijwi rya amerika ryaronse avuga ko bagiye hamwe umusitanteri mushasha atorwa ku majwi ijana ku ijana y'abagize inama mpanuzwajambo ya komine aha ntawo kwirengagiza ibiherutse gushikira pascal nyabenda yahora arongoye inama nshingamateka aho aherutse gutsindwa n'umuseneri bahiganirwa ikibanza cy'ubukenguzamateka mu ntara ya bubanza nyabenda yatsinzwe aserukira umugambwe cnddfdd mu matora yo ku itariki ya mirongo ibiri ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ivyo vyaratangaje abatari bake kuko abatora barabaje inama b'amakomine bagwiriyemwo abatowe mu mugambwe cnddfdd wamushize imbere ba musitanteri bashasha baraye batowe bazoheza binjire mu mabanga yabo bamaze kuronswa amakete y'umukuru w'igihugu abagena muri ayo mabanga mugenzi wacu desire hatungimana uri kigali mu rwanda arakoze kuri iyi nkuru yateguwe n'ijwi rya amerika yifashishije abanywanyi bayo mu burundi tugeraneho muri tanzania aho impunzi z'abarundi zihangayikishijwe n'ikibazo cy'ibiribwa zihabwa zivuga ko n'itungo ritabirya ni mu gihe kandi bamwe bavuga ko badashobora gutaha kandi icyatumye bahunga ari ntaho cyagiye cyakora leta ya tanzania ifatanije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr bikomeje gahunda yo gucyura izo mpunzi umunyamakuru w'ijwi rya amerika muri tanzania james joven aratubwira uko byifashe mu nkambi za nduta na mutenderi umugambi wo guhungura impunzi z'abarundi ziyandikishije ku bushake bwazo urimo kubandanya mu nkambi za nduta na mutenderi kuri uyu wa kane hatahutse imiryango mirongo itanu n'ine igize abantu magana abiri na mirongo itandatu abatashe bagiye mu ntara z'amakamba ruyigi rutana na kirundo mu bitigiri dukura haser abamaze kwiyandikisha barenga gato ibihumbi cumi na bibiri kandi hatagize igihinduka bazotahukanwa muri uyu mwaka nyene naho biri uko umwidogo ni mwinshi kuri zimwe mu mpunzi zahungiye mu nkambi ya nduta yuko igituma bataha atari amahoro yoba yarabonetse mu buzima bwabo ahubwo ni amabi bakorerwa ikibazo cy'ibiribwa n'ubuzima bubi cyane babayemo aba ni bamwe mu abo twasanze mu gihangare barindiriye gutahukana ego bivanye n'uko tanzania idufashe nabi ku bifungurwa eka nukuri n'akamara amazi basigaye baduha n'ibibazo nicyo gituma jene mpisemo kugira nte gutaha bivanye no mu burundi mbona umenga nta kigenda n'intwaro twahunze mbona umenga ni kujya nyene nicyo gituma twishimye nashimye kuvuga tekana mpitemo nyene niyandikishe kubera tanzania ntabwo idukunda cyane aha mu nkambi ndabona ukungeneye tanzania idufashe si nk'uko tugomba icya mbere na mbere nubanza kuvuga ni nk'uko aha mu nkambi turabye nk'imfungurwa turya batudaniye ifu riboze bakatudaniye ibiharage biboze ikindi nosubira nkavuga batubomoriye isoko nta hantu tugenda gusuma icyo dukeneye ntacyo turonka mu nkambi tugiye dusohotse inyuma y'inkambi baca badufata rero ibyo bintu twashobora kubyihangana bora dusubire mu gihugu twavuyemo tugapfira iyo nyene abarimo gutahukanwa nabiyandikishije kuva mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi bibiri cumi n'icyenda ishyirahamwe ry'abimukira iom ryo rikora uwo mugambi impunzi z'abarundi zibona yuko uwo mugambi ukorwa buke buke cyane kubera ubuzima bubi abandi bariyomora bagatorokera mu yandi makambi y'impunzi ari mu rwanda mu bugande no mu za kenya urumva hari n'abantu benshi bakora baba mu kambi batoroka bagenda baja ahandi mu ntumbero y'uko adashobora kumenya ati nari twohunguka hoho tuzoshikira hariya dushikira mu bibazo kuko kuco umuntu wese yahunze ntikirahera amaze kubona ko gitarahera aca afata ingingo yo kuyomokera bamwe bakaja mu rwanda abandi bagenda muri kenya abandi mu buganda urumva abandi bakemera kuja hiyo hagati mu gihugu ca tanzania gupagasa urabafatirwayo bakakubitirwayo bakamugazwa ibiki urumva ko ari ibibazo cane bituma abantu batoroka amakambi bagenda kumva z'ubuzima bubi cane bugayitse bugayitse bugayitse kabisa bubi hariho n'igihe ahunguka atafise ashikira none akavuga ati none ino ndabuze aho nshi- ho ho njyama nahariya ni uko nyene agapfa kwiyahura nk'uwiyahuye nyene agapfa kugenda uko nyene niho benshi wumva baca bagaruka kubera basanze ataba ari bushikire kaja mu bindi bihugu kandi no muri ivyo bihugu hari igihe badashikayo canke bagashikayo nta nuko baba bazi i- ibihari gutyo ni ukubera gu- ni ugupfa gu- nyene gu- guta umutwe bakapfa kurondeza izo mpunzi zirimo gutahukanwa zifite icyo zisaba leta y'u Burundi icyo dusaba ni uko umutekano wacu nyine nk'uko dutashe kandi icyo twahunze atacyo kira- gira- kirahera ndabona ko umenga ni hatari ahubwo leta yoba ya evariste izirafata ibwiriza abantu ko boza barabana neza n'abahungutse kugira ngo turabe ko twafashanya kurondera amahoro n'ahataye ariho nta kundi kubera ugume muri tanzania usu- usu- naho dusubiye mu burundi ni kujya nyine tanzania ntidukeneye ntabwo na leta yit- yananiye burundi ntabwo mbona umenga irahumuriza abanyagihugu bato bato twebwe icyo twabasaba icya mbere na mbere mu burundi turasaba ibintu by'imbonerakure bikabanza bikagira ntibigapunguka mu bitigiri vya nyuma vyatanzwe na aser mu kwezi kwa gatanu impunzi z'abarundi zisigaye mu gihugu ca tanzania zirenga gato ibihumbi ijana na mirongo itandatu kuva mu nkambi ya nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu ca tanzania james jovini ku bw'ijwi rya amerika urakoze james joven iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu muracyari kumwe na radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tugeze ku mwanya w'amakuru ya siporo n'imikino reka tuyahere mu burundi umurwi w'igihugu wa basketball niwo watahukanye igikombe mu mupira w'amaguru ho umurwi wa rukinzo watangiye kwitegura ihiganwa riri imbere ugura abakinnyi bashya ni inkuru dushyikirizwa na desire hatungimana ari i kigali mu rwanda inama y'abarongoye imigwi y'umupira w'amaguru iri mu cyicaro cya mbere mu burundi yabaye mu ndwi iheze mu ntara ya gitega yapfunditse ko ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu burundi rizotangura igerekezo rya gatanu ukwezi kw'icyenda guhera icyo gihe imigwi imwe imwe yaciye itangura kwitegura kugira izoje muri iryo higanwa vyose bimaze kuja mu buryo umugwi w'igipolisi rukinzo uherutse kugura abakinnyi indwi kugira wikomeze uwo mugwi umaze gukina kabiri urukino rwa nyuma rw'igikombe cy'umukuru w'igihugu ntugitware uno mwaka witeguriye kuvavana n'iyo ngendo bagoma amisi amenyereza uwo mugwi amenyesha ko afitiye icyizere gikomeye abakinnyi baguze ndishimye cyane ko abakinnyi iyo baje baje basanga abandi abazasanga tuzabareba cyane cyane ku myiteguro tugiye kwitegura igihe tuzatangura anterinema kuko gutegura maci amikare tukagira ngo bamenyerane ni abakinnyi beza rwose ukuntu urebye na taye bafise rwose biragaragara ko bafite ejo hazaza urebye kubona bano bakinnyi babanze bazanye biragaragara ko harimo icyizere cyane muri ibi bikombe biri tuzakinira n'ukuntu nababonye n'abandi twari dufite bakumvikana bakamenyerana bigaragara ko tutaburamo igikombe kubera ukuntu mbabona mu gihe rero kwikomeza bisaba amafaranga menshi koroneli swedi sayidi arongoye umugwi w'igipolisi rukinzo amenyesha ko umushikiranganji abarongoye yabemereye ko uburyo bwo kwikomeza kugira abagwanire ibikombe byose buhari ubwa mbere na mbere banje gushimira umushikiranganji w'intwaro hagati n'iterambere ry'amakomamwe n'umutekano mu gihugu wenyine yiyemeye atubwiye ko ashaka kuduha ingoga aduhe ibishoboka byose kugira ngo umugwi wacu wa rukinzo utere imbere mu mugambi dufise muri uyu mwaka dukeneye ko tuzotwaba tuzoba aba mbere mu igana rya champions rya shampiyona primus league hamwe n'igikombe cy'umukuru w'igihugu gutaha tuzotabwo tuzogitahane inkino nazo zo kurondera amafaranga yo gufasha abanyagatumba bahuye n'imyuzure imiryango ibihumbi bitanu igati zabo zatahukanywe n'umugwi nserukiragihugu mu gutsinda abakinnyi batowe mu migwi itandukanye y'u Burundi ku ntsinzi zibiri kuri imwe mu rukino rugira gatatu abakinnyi mu iserukiragihugu bakaba batsinze ku manota mirongo itandatu n'ane kuri mirongo itandatu Elvis Hakizimana umwe muri abo bakinnyi bateguye izo nkino amenyesha ko igikorwa bakoze bashima ukuntu cagenze hakaba hasigaye gushikiriza imfashanyo abo bayirondereye igikorwa gikurikira ahanini dushaka yuko uno mugambi uzobandanya uno munsi niba ari abanyagatumba icyo ushobora kuwundi muri twebwe cyangwa abandi bantu baba barwariye nko mu bitaro tuba twifuza yuko ikigo kibandanye kugira ngo dufashe tubandanye dufasha hagati y'iwacu dufashe n'abandi uburyo twakwiye hano tuzogenda tuzokwegera kwanza abantu bari hariya babizi bo mu gatumba batubwire ibintu bikenewe kugira ngo tubyegeranye natwe dushobore kubigura hama tubibashime aba bakinnyi bakaba bamenyesha ko mu kurindira ko ihiganwa ritangura mu kwezi k'umunani bazotunganya izindi nkino nk'izo kugira barondere uburyo bwo kugurira amakaye abanyeshuri ba ntawonikora desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika dukomereze noneho ku makuru ya siporo yo mu rwanda mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu jean claude munyandinda ejo bundi kuwa gatandatu kuri stade national amahoro i remera habereye siporo ikorwa n'abagore batwite ni igikorwa cyari cyaratangiye na mbere y'uko icyorezo cya virusi ya korona cyaduka mu rwanda kuri iyi nshuro iyi mikino yitabiriwe n'abagore bakeya bari bahagarariye abandi abasigaye bakurikirana uko iyo siporo irimo kugenda bifashishije imbuga nkoranyambaga nelson mukasa utegura iki gikorwa cya siporo y'abagore batwite arasobanura akamaro k'iyi mikino yihariye ubushize twayikoze mu buryo bwo guhuza abantu korona itari yaza twagerageje kuyikora mu rwego rwa online kugira ngo tuyikore noho ku nshuro ya kabiri dukangurire abadamu batwite kugira ngo bamenye ino siporo muri ibi bihe batibagirwa kugira ngo bakomeze kwikora igihe umudamu utwite se yayikora gute igihe avuye mu kazi agiye mu rugo wikendi ashobora gukorera muri jaride mu rugo iwe ashobora gukorera mu mihanda tunamukangura kugira indyo nziza bifatanyije na siporo mu by'ukuri bimufasha mu rwego rwo kwitiyongera ibiro bimufasha mu rwego rwo kumva ameze neza umubiri n'umwana atwite ameze neza no mu cyagihe cyo kubyara aba ameze neza mukasa avuga ko yiyambaza n'izindi nzobere mu birebana n'ubuzima n'imirire kugira ngo abagore basobanukirwe n'indi myitwarire yunganira siporo iki gikorwa ni ikintu gikomeye cyane gikenewe abafatanyabikorwa benshi kandi bajyanye na gahunda nk'uko iteganyijwe y'abadamu ni ukuvuga ngo tuba dufite abantu batandukanye nkanjye njyewe ndi muri siporo niwo umwuga wanjye nibyo nzi kwigisha ntabwo ndi umuganga ntabwo ndi dogiteri ntabwo ndi umuntu wigisha ibijyanye n'imirire hari abantu twagerageje gukorana kugira ngo igikorwa kizagende neza hari abashinzwe imirire turakorana dufitemo abaganga bafasha abadamu ari ukubyara icyo gikorwa ni ukuvuga ngo turagihuza tugafata siporo tugahuza abo baganga tugahuza n'abo bantu bashinzwe imirire kugira ngo noneho umuganga ubyaza n'utanga imirire n'ushinzwe siporo tubihuze hamwe mu mukino wo gusiganwa ku magare imyitozo yongeye gusubukurwa ndetse mu minsi iri imbere abakinnyi bazitabira amarushanwa anyuranye emmanuel murenzi umuyobozi wa tekinike mu ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu rwanda aratubwira amwe mu marushanwa ateganyijwe mu gihe cya vuba mu gihe amarushanwa azaba akomorewe mu ntangiriro z'ukwezi kwa cyenda turiteguye yuko twatsubukura rwanda cycling cup ikaba yatangira mu kwezi kwa cyenda kugeza mu kwezi kwa cumi n'abiri hanyuma hari n'amarushanwa yandi mpuzamahanga turimo twitegura abakinnyi bacu batangiye gutegura ni ajyanye na shampiyona y'isi y'umukino w'amagare izabera mu gihugu cy'ubusuwisi mu kwa cyenda kuva ku itariki makumyabiri kugera kuri makumyabiri na zirindwi E, hakaba irushanwa rizaba mu kwezi kwa cumi rya Grand Prix Chantal Biya ribera muri Cameroon ayo niyo marushanwa ku rwego mpuzamahanga duteganya ibindi biteganijwe ni gutoza abakinnyi ku rwego mpuzamahanga hari abakinnyi bacu bashobora kujya mu mahugurwa mu kigo mpuzamahanga cy'umukino w'amagare kugira ngo bajye gukomerezayo imyitozo ndetse hari n'abakinnyi bari barabonye amasezerano mu makipe professionnel nabo bashobora kuzajya muri ayo makipe kugira ngo bakomeze imyitozo urebye ni izo gahunda zihari izijyanye n'abanushanwa no gutegura abakinnyi Tugarutse kuri shampiyona y'isi y'umukino w'amagare izabera mu Busuwisi mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka, abakinnyi barindwi b'Abanyarwanda batangiye imyitozo yo kwitegura kuzaseruka, bakaba bayobowe n'umutoza Sterling Magner. Abo bakinnyi ni Eric Muhoza, Etienne Tuyizere, Renus Uhiriwe, Eric Habimana, Moise Mugisha, Joseph Areruya na Samuel Mugisha ari nawe kapiteni w'ikipe y'igihugu Team Rwanda. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
barakoze bagenzi bacu jean claude munyandinda na desire hatungimana ku makuru ya siporo n'imikino nshuti banywanyi ba radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twabateguriye bigeze ku musozo tubashimiye cyane kuba mwateze amatwi nshimiye kandi na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibi biganiro n'abamfashije kubibagezaho fasiri gebeho niwe wegeranyije amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye tubifuriza amahoro n'amahirwe mukomeza kandi kwirinda virusi ya korona kandi tubararikiye ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ibagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye iri ni ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
binyuze mu kigo gishinzwe kurwanya ibikorwa byo gutera inkunga imitwe y'iterabwoba tftc mu magambo ahinnye y'icyongereza igihugu cya amerika n'ibihugu byo mu kigobe cy'abarabu bakomeje ubufatanye mu rugamba rwo kurwanya abatera inkunga imitwe y'iterabwoba mu burasirazuba bwo hagati no hirya no hino ku isi ibihugu birindwi ari byo arabiya saudite bahrain kuwait oman qatar leta zunze ubumwe z'abarabu na leta zunze ubumwe za amerika bifatanya mu bijyanye n'ubutasi bugamije kuburizamo ibikorwa byabangamira umutekano wa buri gihugu muri ibi kuva ikigo tftc cyashingwa mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi cyafatiye ibihano abantu n'ibigo mirongo itandatu by'iterabwoba banyanyagiye hirya no hino ku isi ibi bihano byatanzwe mu byiciro bitanu byarebaga cyane imitwe y'iterabwoba nka isis n'indi mitwe ishamikiyeho al qaida umutwe w'iterabwoba wo muri irani wa hezbollah wo muri libani n'uw'abatalibani ikigo tftc giherutse gusohora urutonde rw'abantu n'ibigo bitandatu bishamikiye ku mutwe wa isis nabyo byafatiwe ibihano iki ni kimwe mu bikorwa byinshi bigamije guca intege no gusenya ibikorwa by'umutwe w'iterabwoba wiyitiriye leta ya kiyisilamu aho biri hose ku isi ibi bihano byagize ingaruka ku bigo bitatu byo muri siriya bicuruza amafaranga aribyo al haram tawasol na khalid hamwe n'umunyasiriya abdurahman al hussein al ahmad al rawi ushinzwe ibyo gutera inkunga umutwe wa isis ndetse n'ikigo cyo muri afghanistan cyitwa nejat social welfare organization n'umuyobozi wacyo sayed habib ahmad han aba bantu ku giti cyabo n'ibigo bari bashyizwe ku rutonde na amerika mu iteka nimero cumi na gatatu magana abiri na makumyabiri na kane imitungo n'inyungu z'uburyo bwose by'aba bantu n'ibigo biri ku butaka bwa amerika cyangwa bicungwa n'umunyamerika bigomba gufatirwa kandi bigahita bimenyekanishwa mu biro bishinzwe kugenzura imitungo y'abanyamahanga ofac amabwiriza agenga ibiro bishinzwe kugenzura imitungo y'abanyamahanga buza umunyamerika wese kugira icyo ari cyo cyose akorana n'abafite imitungo yafatiriwe nta n'amafaranga ya bene iyo mitungo yafatiriwe yakoherezwa ahandi aciye ku butaka bwa amerika Steven Mnuchin minisitiri w'imari w'Amerika ashimangira ko ikigo gishinzwe kurwanya ibikorwa byo gutera inkunga imitwe y'iterabwoba gikora ibishoboka byose mu kuburizamo ibyo gutera inkunga imitwe y'iterabwoba mu isi iki kigo cyahurije hamwe Amerika n'abafatanyabikorwa bacyo bo mu kigobe mu kurwanya ibibangamiye ituze mu karere no kubaka ubushobozi burambye mu kurwanya urunana rw'abatera inkunga imitwe y'iterabwoba aho baba bakorera hose minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'amerika mike pompeo yatangaje ko ikigo tftc gitangaza abakwiye gufatirwa ibihano mu rwego rwo kuburira abantu n'ibigo by'ubucuruzi byateye inkunga y'amafaranga n'iy'ibikoresho y'imitwe y'iterabwoba
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.